Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ne Eugenie Mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi waramutse neza.
mwaramutse neza Eugenie muri malawi abashikiranganji babiri bo muri leta ya perezida lazarus chakwera baritavye imana ejo ku munsi wa kabiri bahitanywe n'umugera wa covid cumi n'icyenda ico gihugu co mu bumanuko bwa afurika kiriko kirarwana bikomeye n'igwirirana ry'abandura mu butumwa yashikirije kuri televiziyo perezida yasavye abanyagihugu biwe gukurikiza ingingo zo kwikingira yategetse kandi ko amabendera y'igihugu amanurwa gushika hagati aca asaba iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu abashikiranganji bafuye n'uw'intwaro yo hagati hamwe n'uwo gutwara abantu n'ibintu ibinyamakuru byo mu gihugu bivuga ko hafi ica kabiri c'abashikiranganji mirongo itatu na babiri banduye covid cumi n'icyenda ariko abategetsi ba leta ntibemeranya n'ivyo bitigiri muri afurika kandi abasivile barenga igihumbi na babiri nibo bishwe mu mirwano yabaye mu ntara ya beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda urunani rw'amashyirahamwe ya sosiyete sivile ruca rwabishikirije ejo ku munsi wa kabiri abo bantu benshi bishwe kuva aho igisirikare gitanguriye ibikorwa bigamije guhagarika umuhari w'abarwanyi witwa adf wagirizwa ibikorwa by'ubwicanyi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuhari adf ufise amamuko muri uganda kandi warigaruriye igice kiri ku rubibe mu buseruko bwa kongo kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu barwanya ubutegetsi bwa perezida wa uganda yoweri museveni asanzwe ariko ariyamamariza manda ya gatandatu mu matora azoba ku munsi wa kane hano muri amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko utwigoro abashingamateka b'abademokarate barimwo two kumukura ku butegetsi ari biterasoni yabishikirije abamenyeshamakuru ku nshuro ya mbere inyuma y'aho ibihumbi by'abanywanyi biwe bashwa badukiye ku nyubakwa y'inamashingamateka ku munsi wa gatatu kugerageza guhagarika iyemezwa rya joe biden trump yarahakanye ico cose coza kimwemeza ko yagize uruhara muri iyo migumuko yatumye abantu batanu bahasiga ubuzima yavuze ko amajambo yiwe yasuzumwe kandi ko abantu bibagije ko yari abereye kandi twiguru two kumukura ku butegetsi ari urukurikirane rwo kumuhiga nk'umurozi byabaye mu gihe cya manda yiwe yashikirije ko yifuza ko atayindi migumuko n'ubwicanyi vyoba igihe biden azoba ashikiriye ubutegetsi ariko ko utu twigoro tw'abademokarate two kugerageza kumukura ku butegetsi biriko vyongereza ishavu mu bantu abasirikare batandatu ba nigeria barishwe igihe imodokari y'intagondwa yuzuye ibisasu biturika ibagongeye mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya borno ico gitero c'ubwiyahuzi cakozwe n'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu rikorera mu ntara ya afurika y'uburengero cabaye ku musi wa mbere n'igihe abasirikare bariko barahiga izo ntagondwa mu mihana y'ahitwa tarara nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze igisirikare kivuga kandi ko intagondwa zitari nke zishwe mu gitero cagavye ku munsi wa gatandatu ku ikambi ya kabiri mu bunini y'abo barwanyi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaragendeye ejo ku munsi wa kabiri igisagara ca alamo kiri muri leta ya texasi hafi y'urubibe amerika ihana na mexique ni urugendo rwo mu minsi yiwe ya nyuma ku butegetsi rugamije kwerekana ibikorwa leta yiwe yaranguye mu twigoro two guhasha abinjira muri amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko gukaza amategeko mu gisata c'abinjira muri amerika cari kimwe mu vyo perezida trump yashimikiye ko mu kwiyamamaza kwiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yama asaba ko hubakwa uruhome rurerure rugabura leta ya amerika na mexique uru rugendo rubaye kandi nyuma y'umunsi umwe uwarahagarariye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iby'imfatakibanza chad wolf atanze imihoho
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru nshuti banywanyi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora twongere tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika mike pompeo kuri uyu wa mbere yasuye icyicaro cy'ijwi ry'amerika avuga ku kamaro k'itangazamakuru mpuzamahanga rya leta zunze ubumwe za amerika n'ubudasa bwayo
Because it's true and because it's important. America is good and great. Everyone who truly grabs our founding understands this. We have always striven for a more perfect union.
uwo ni mike pompeo avuga ko igihe cyose abonye umwanya aho yaba ari hose abwira abatwumva ubudasa bwa amerika kuko ari ukuri kandi ari ngombwa ati amerika ni nziza umuntu wese uzi icyo ishingiyeho ibi arabyumva buri gihe duharanira ubumwe buzira ikizinga mu karere ka afurika uganda yarayisoje ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida naho ingabo za monusco zakuye ibirindiro mu gace ka rusenda muri congo izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turahera muri uganda haraye hasojwe ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida rizaba kuwa kane abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa bisigaye birimo kurinda amajwi kugira ngo atazibwa inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri muri uganda ignatius bahizi gusoza ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byahuriranye n'isohorwa rya raporo igaragaza ubushakashatsi bwakozwe ku kuntu amatora azagenda byerekana ko perezida museveni ashobora kuzatsinda amatora n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana by'amajwi nyamara ubu bushakashatsi bwerekanye ko abanyayuganda benshi batekereza ko inzego za leta zifite uruhare rukomeye muri aya matora zirimo izishinzwe umutekano hamwe n'akanama gashinzwe amatora bibogamye bityo ko amatora ashobora kutazaba mu mucyo umukuru w'akanama gashinzwe amatora justice byabakama yateye utwatsi cyo kuvuga ko aka kanama kabogamye avuga ko kateguye aya matora gakurikije uko amategeko abiteganya bwana francis kibirye ni umukuru w'ikigo cyakoze ubwo bushakashatsi cya afro barometer nyamara ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bemeranyije n'ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bavuga ko leta igomba kuba yabigizemo uruhare kugira ngo ice urutege ababashyigikiye hagati aho abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahatanira uwo mwanya w'umukuru w'igihugu uno munsi basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa by'amatora bisigaye harimo cyane cyane icyo kurinda amajwi yabo kugira ngo atazibwa kandi akaba banavuga ko umugambi wabo ari uwo kunaniza perezida museveni kugira ngo atazabona amajwi mirongo itanu ku ijana n'ijwi rimwe byemerwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'uwatsinze amatora koroneli kiza besigye wiyamamarije uyu mwanya w'umukuru w'igihugu inshuro zigera kuri enye adatsinda niwe wahuje aba banyapolitike batatu aribo robert cyaguranye uzwi cyane nka bobi wine w'ishaka nup patrick amuriat w'ishaka fdc hamwe na generali mugisha muntu w'ishaka ant kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu bigomba kurangira uno munsi saa sita y'ijoro hanyuma amatora akazaba ejo bundi ku wa kane nyamara uku kwiyamamaza kwaranzwemo imvururu nyinshi zahitanye abantu basaga mirongo itanu abandi babarirwa mu magana barafungwa ibi byatewe n'uko abashinzwe umutekano bagerageje kenshi guhagarika bakoresheje ingufu ibikorwa byo kwiyamamaza by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babashinja kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibi byatumye benshi batinya batekereza ko imvururu zishobora kongera kwaduka mu gihugu mu gihe akanama gashinzwe amatora kazaba gatangaje uwayatsinze ariko bamwe badashaka ibi byanatumye ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bashyirwa ku mihanda itandukanye cyane cyane mu mujyi wa kampala bitwaje ibirwanisho biremereye birimo n'imbunda za rutura kandi uno munsi kajugujugu z'igisirikare akaba ziriwe zizenguruka mu kirere cy'umujyi wa kampala ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda imibare y'abandura n'abahitanwa n'iki cyorezo mu rwanda irarushaho kwiyongera umunsi ku wundi radiyo ijwi rya amerika yagiranye ikiganiro cyihariye n'umwe mu bahuye n'iki cyorezo ariko atangiye koroherwa aganira na eric bagira ubusa umunyamakuru ijwi rya amerika uri i kigali mu rwanda bwana anakireti ntwari yatangiye amubwira uko yiyumvaga igihe yari arwaye cyane icyo nakubwira ni uko ni indwara ibabaza umubiri iraryana ugira ibimenyetso byinshi cyane nk'ubu ntabwo nabivuga ngo mbirangize kubera ko ni ibintu biguhuriraho ari byinshi cyane cyangwa se n'izo ndwara zindi nazo zigutera ibindi bibazo byinshi cyane harimo no kwiheba harimo no kumva yuko isi ikuguyeho ujya mu kintu kimeze nk'akato ugasanga abantu bagucitseho nta muntu muvugana nta ugusura ndetse nawe ugeraho wumva ko ushobora kuba wiyanze kuko uvuga ati ejo nzapfa kubera ko hari abantu benshi cyane uba ubona bapfa banduye nkanjye harabona ari nzi mbona barimo barapfa mbazi neza nkakurikira amakuru bakambwira bati aba ni kovidi ibahitanye ariko nkasanga nibyo nkavuga nti nanjye ejo nzapfa urumva ugira ibibazo byinshi cyane kubabara k'umubiri ndetse ukagira n'ako gahinda ko kuvuga ngo ejo ntabwo nzaramuka ejo nzapfa ejo nzagira gute biba bibabaje cyane ni ikibazo gikomeye cyane rero usoreje ku kintu nari bukubazeho ubundi baravuga ngo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda mu yandi magambo ntaho bitaniye no gusinyana amasezerano n'urupfu kuba ugira ngo buke wumve nakarapfuye nakarapfuye wiyumva gute byarushagaho kugutakariza icyizere byabaga bimeze bite mu yandi magambo mu by'ukuri ni nacyo kintera ubwoba nk'iyo mbonye leta irimo kubwira abantu iti nimwubahirize amabwiriza nimwitware neza mwambare agapfukamunwa mwirinde ahantu hari abantu benshi cyane mukaraba intoki ukabona kenshi abantu barimo barabikerensa ibi bintera ubwoba kubera ko nk'uko wari ubivuze cyangwa se nk'uko byakwiye kuba bisobanuka ubundi umuntu wanduye covid cumi n'icyenda uko nabibonye muri iyi experience nabonye aba ameze nk'usinyanya amasezerano n'urupfu kubera ko anytime ashobora gupfa iki ni icyorezo kigufata nk'uko na nakubwiye ko nari mfite umuriro ukomeye cyane bishobora kugeraho nka nijoro ugahita uhera umwuka umwuka ugahera burundu icyo gihe rero iyo umwuka uheze urapfa ni ukuvuga ngo igihe cyose uba ushobora gupfa amahirwe yo kubaho aba ari makeya kandi noneho hakiyongeraho kuba nta muntu uba ugukurikiranira hafi ako kanya wenda uvuye muri kumwe kuko wenda nka mbere abantu babaga bari muri treatment center bakabatwara bakaba barimo kubitaho ariko muri kino gihe uba uri iwawe mu rugo wenyine urumva rero no gukomeza kugenda umuntu asoma uri kureba kuri internet uri kureba ukuntu abantu bahitanywe na covid nabashaga kubyumva yewe rero wabashaga kuba mbizi neza ko ari byo kuko byabaga birimo kunkorerwaho nabaga mfite ubwoba mvuga nti ejo nanjye baranshyira kuri liste y'abantu bitabye imana baranshyira kuri liste y'abantu barembye cyane ujya wumva hari ubwo abayobozi bashinzwe kurwanya covid barimo baravuga ati dufite umubare w'abantu runaka barembye cyane barya abantu baba bari kuri risike ikomeye cyane kubera ko urupfu ruba rurimo rurabagera amajanja ugerageje guhina amagambo wavuga ko aho wari uri mu kato ka wenyine niki cyagufashije kugira ngo wongere kugarura ubuyanja ikintu navuga yuko cyamfashije mu by'ukuri ni imana yonyine kubera ko nta muti ushobora kunywa ngo umbwire ngo uraza kuza gukira nta rukingo ntawe uri buze kuza kugukingira n'imana yonyine ku mwanya wa mbere nicyo kintu navuga cya kabiri ibyo kunywa ni uko nageragezaga kunywa ibintu bishyushye kunywa icyayi kirimo tangawizi n'indimu ugashyiramo indimu nyinshi cyane nageragezaga gushaka imbuto imbuto kubera ko imbuto zongera ubudahangarwa bw'umubiri hanyuma zikabasha kuba zaca intege kino cyorezo numva n'ibyo ngibyo nakoraga ikindi kintu ni ugukora siporo hari n'ikindi kintu uretse ko wenda ntazi niba abantu bose bose babikora hari ibintu byitwa kwiyuka mu kinyarwanda hari ukuntu bajyaga barwara bagafata ibiti by'inturusu bagafata n'ibindi bitandukanye by'amoko atandukanye noneho bakabicanira hanyuma bakaba babyiyuka nka kuri ubona muri za sitimu biba bimeze ni amasawuna umuntu agerageza kubyikorera mu rugo kubera ko ntabwo ushobora kujya hanze wenda ngo ubikoreshe ahandi hantu ikindi ni ukurya neza indyo yuzuyemo intungamubiri zikenewe kugira ngo umubiri ubashe kuba warezisita kuri ya virusi ishobora kuba yari yinjiyemo ariko impungenge zihari ndetse binateye iki kibazo gikomeye cyane bishobora no gutuma n'abantu bapfa benshi kurushaho ntabwo ibyo bintu byose abantu bashoboye kubikora twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cyihariye uhaye radiyo y'ijwi ry'amerika ah, ngerageje kukubwira ibigaragara mu mbuga nkoranyambaga aho abantu babahurira ubona banenga ko habura ikintu cy'ubukangurambaga bw'abahanga bajye kuri za televiziyo basobanure uko iki cyorezo cyandura ububi bwacyo ndetse haboneke n'abantu benshi bagitangaho ubuhamya kugira ngo rubanda barusheho kukirinda icyo cyuho nawe urakibona niba ukibona wabwira icy'ubutegetsi cyangwa se inzego zibishinzwe nkawe wahuye n'ikibazo Eh, urakoze ubukangurambaga burakorwa abantu barigishwa babwirwa kwirinda ariko wakwibaza ngo kubera iki kugeza na n'ubu ngubu hakiriho imyumvire y'abaturage batarumva yuko icyorezo gihari batarumva yuko cyica yaba abantu bize yaba abatarize kugeza na n'ubu ngubu uracyaganira n'umuntu kandi ari umuntu wize akakubwira ati iki ni ikibazo cya politike ati ni ibintu by'abanyaburayi n'abanyamerika utamenya icyo bagamije kandi ubwo ubikubwira n'umuntu wize noneho ukibaza icyo umuturage we avuga umuturage we nawe arakubwira ati ibi bintu ntago bibaho ni ibintu barimo kudushyiraho igitsure gusa ni ukuvuga ngo ubukangurambaga bwarakozwe ariko hakenewe mu by'ukuri gushaka sitarateji zo kumvisha abantu ko icyorezo gihari kandi ko kirimo kirica abantu atari ukubabwira gusa ngo nimwirinde atari ukubabwira gusa ngo nimwambare udupfukamunwa atari ukubabwira gusa ngo nimushake sanitayiza atari ukuvuga ngo saa moya ni mube mwakinze ni ingamba nziza zakozwe ariko zigomba guherekeza ikintu cyitwa ah, kwigisha gushyira imbaraga cyane cyane mu kwigisha abaturage ndetse hagashakwa uburyo abantu bashobora kumva ibintu kurushaho bwana anakire ntwari umwe mu banyarwanda bagize ibyago byo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda ukaba uri koroherwa turagushimiye ku kiganiro cyihariye wemereye radiyo y'ijwi rya amerika muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo covid cumi n'icyenda Ah, murakoze cyane Eric bagira ubusa ndetse na radiyo ijwi rya amerika muri rusange ndabashimiye cyane ah, kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubashe mu by'ukuri kubwira abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose uburyo iki cyorezo ari icyorezo cy'ukuri gihari Ah, ni ngombwa rero mu by'ukuri dufatanye twese hamwe twirinde ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika birakomeje turava mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tugaruka inaha muri amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo kuri uyu wa mbere yasuye icyicaro cy'ijwi ry'amerika maze avuga ku kamaro k'itangazamakuru mpuzamahanga rya leta zunze ubumwe za amerika n'ubudasa bwayo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika aho ukora inkuru za diporomasi cindy sen murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu claude ganza munyamagana ni ku nshuro ya mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika mike pompeo asuye radiyo ijwi rya amerika ku cyicaro cyayo akigera ku cyicaro cya radiyo ijwi rya amerika i washington dc minisitiri mike pompeo yakiriwe n'abayobozi barimo michael park uyobora ikigo cya amerika cy'itangazamakuru na robert rayl uyobora radiyo ijwi rya amerika nk'umunyapolitiki wo ku rwego rwo hejuru aravuga ku ngingo zinyuranye yagiye yibandaho mu ngendo yagiye agirira hanze y'amerika mu kazi mike pompeo avuga ko igihe cyose abonye akanya avuga ko umwihariko wa amerika kuko ntaho ihuriye n'ibindi bihugu ati amerika ni nziza kandi ni igihangange umuntu wese usobanukiwe n'amahame yacu ibi yabyumva neza ntitwigeze dutezuka ku rugamba rwo guharanira ubumwe bwacu busesuye yego ntihabura za kirogoya ariko ikuzo no guca bugufi tubikeneye byombi kubw'amateka yacu n'imibereho yacu y'ubu ngubu mike pompeo yatanze iki kiganiro nyuma y'iminsi mike abashyigikiye perezida donald trump bateje imvururu ku biro by'ingoro y'inteko ishinga amategeko ya amerika capitol amashusho yafashwe ubwo iki gikorwa cyabaga yerekana abadepite bihishahisha munsi y'intebe bamwe muri bo bapfunyura imbunda zabo aho bari imbere mu ngoro bakoreramo iki gikorwa cyafashwe na benshi nk'urukozasoni ku gicumbi cya demokarasi maze biba inkuru iza ku rupapuro rwa mbere mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi bwana pompeo yamaganye urugomo rw'abashyigikiye perezida trump nyamara kuva byaba nibwo bwa mbere abivuzeho hari umwe mu mpuguke wabwiye ijwi rya amerika ko yashenguwe no kubona minisitiri w'ububanyi n'amahanga rucakarumira ntagire icyo avuga ku gitero cyagabwe hafi y'ibiro bye nawe iyi mpuguke yagize iti birababaje kubona minisitiri w'ububanyi n'amahanga yifata ntavuge ku rugomo nka ruriya rwabaye mu cyumweru gishize kandi ndibaza ko atari njye byashenguye njyenyine ntibyumvikana rwose kubona ahubwo yisobanura ku cyamuteye iyo myitwarire igayitse guverinoma ya amerika itera inkunga radiyo ijwi rya amerika n'ibindi bitangazamakuru kugira ngo bigeze amakuru nyayo ku bayakeneye mu ndimi zibarirwa muri mirongo ku bw'ibyo mike pompeo avuga ko ijwi rya amerika ari ijwi ry'ubudasa n'ubuhangange bya amerika avuga ko ibitangazamakuru bya amerika bikora mu ndimi zinyuranye ari umuyoboro wo kumenyekanisha amerika n'indangagaciro zayo mu isi ko bitagomba gukoreshwa mu guha ijambo za leta ziyoboza igitugu mu magambo ye ati guverinoma mvuga ni nk'iy'ubushinwa irani korea ya ruguru n'izindi zihonyanga amahame mpuzamahanga y'uburenganzira n'ubusugire bwa muntu amerika yubatseho izo guverinoma ni umuvumo ku mahame twe dushikamyeho twe tuzi ko guverinoma iberaho gukorera abaturage bayo ariko bo bumva ko ahubwo abaturage aribo babereyeho gukorera guverinoma ijwi rya amerika rifite inshingano ihambaye yo kuba imbarutso y'ubwisanzure muri bene ibyo bihugu mu mpera z'uku kwezi bwana pompeo warabasoza manda ye ku mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika perezida watowe joe biden yamaze kugena bwana anthony blinken wahoze yungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga anthony blinken niwe uzayobora iyi minisiteri mu gihe sena ya amerika yabiha umugisha
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro americana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro cyibanda ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mutegurirwa kandi mugezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza muri iyi minsi muri leta zunze ubumwe za amerika baravuga cyane ivugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga ryemerera visi perezida wa repubulika kuba yakura umukuru w'igihugu ku butegetsi iri vugurura ni iki nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana ivugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi rigamije gusobanura neza uko perezida na visi perezida bagomba gusimburwa ku butegetsi igihe batakibashije gukora akazi kabo kubera impamvu zinyuranye zirimo nko kwegura urupfu kwirukanwa ku mirimo cyangwa se gukurwa ku mirimo yabo mbere y'iri vugurura itegeko nshinga ryateganyaga koko uko basimburwa baramutse bapfuye cyangwa beguye byonyine gusa ariko ntiryasobanuraga uko basimburwa baramutse bananiwe kuzuza inshingano zabo mu gihe gito cyangwa baramutse bagize uburwayi bukomeye ariko budakira cyangwa se nanone baramutse basaze gusa arabibaho ikindi kandi ntiryateganyaga umuntu cyangwa urwego runaka rwakwemeza ko perezida cyangwa visi perezida bananiwe gukora akazi kabo ntiryateganyaga uburyo bwo gushyiraho undi visi perezida mu gihe usanzweho yaba abaye perezida w'igihugu apfuye cyangwa se agize izindi mpamvu zatuma ananirwa gukomeza inshingano ze ivugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga ryaje rigamije kubikosora no kubisobanura neza rigizwe n'ingingo enye ingingo ya mbere ivuga ko iyo perezida akuwe ku butegetsi yitabye imana cyangwa yeguye visi perezida we ahita aba perezida byabayeho inshuro nyinshi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ariko munyemerere twibukiranye ingero ebyiri za hafi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu perezida john f kennedy yarishwe visi perezida we lyndon johnson yahise amusimbura abaperezida naho perezida richard nixon yeguye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane ahita asimburwa ku butegetsi na visi perezida we gerard ford ford yakoresheje iri vugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri ashyiraho visi perezida we nelson rockefeller iyi ngingo isobanura ko iyo visi perezida avuye mu mirimo ye perezida ashyiraho undi visi perezida ugomba gutangira akazi ari uko amaze kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi n'imitwe yombi ya kongeresi johnson we ntiyigeze akoresha iyi ngingo yategetse igice cyose cya manda ya kennedy cyari gisigaye kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu adafite visi perezida ingingo ya gatatu iteganya ko perezida ubwe ashobora gutanga ubutegetsi by'agateganyo iyo yumva adashoboye gukora akazi ke mu gihe gito icyo gihe yandikira abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko akabibamenyesha noneho visi perezida akaba amusimbuye by'agateganyo ariko uyu visi perezida ntababaye perezida wa repubulika niko byagenze mu kwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu icyo gihe perezida ronald reagan yagiye mu bitaro agomba kubagwa yakoresheje iyi ngingo ya gatatu y'iri vugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga yandikira inteko ishinga amategeko ko ahaye ubutegetsi bw'agateganyo visi perezida we george hw bush nyuma y'amasaha umunani yarongeye yandikira congress ko yakangutse kandi ko asubiranye ubutegetsi bwe perezida george w bush nawe yarayikoresheje inshuro ebyiri kubera kujya mu bitaro umwanya muto mu bihumbi bibiri na kabiri no mu bihumbi bibiri na karindwi asigira ubutegetsi by'agateganyo visi perezida we dick cheney murumva radiyo ijwi ry'amerika kugeza ubu ingingo ya kane y'iri vugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ntirakoreshwa na rimwe ni ingingo ndende isumba rwose iriya ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu ariko mu magambo make ivuga ko visi perezida n'ubwiganze bw'abaminisitiri bashobora kwemeza ko perezida atagishoboye gukora akazi ke bityo bakamukuraho icyo gihe ni visi perezida uhita ajya ku butegetsi akarahira akaba perezida bagomba kubimenyesha abayobozi b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko mu nyandiko gusa rero perezida bakuyeho nawe iyi ngingo imuha uburenganzira bwo kwandikira bariya bategetsi b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko anyomoza icyemezo cya visi perezida n'abaminisitiri nabo bashobora kongera kumukuraho bwa kabiri nanone bakoresheje inzira imwe mu gihe kitarenze iminsi ine iyo bigenze bityo nk'uko iyi ngingo ikomeza ibisobanura konguresi igomba gukemura impaka mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani icyemezo cyayo kigomba kubona amajwi ya bibiri bya gatatu muri buri mutwe w'inteko ishinga amategeko konguresi iyo kitabonye aya majwi perezida wa repubulika asubira ku kazi ke nshuti zacu ikiganiro amerikana ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mwari kumwe na thomas kamirindi umunsi mwiza murakarama
icyo cyari ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye muri iki gitondo ariko tunabararikira n'ibindi bitaha tubashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu bakoze na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije fasil gebehu niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.